e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso helong eh wena ga o nontse o tla o gola o nontse o itse gore o batla go tsena mo tsa kgwebo kgotsa kgwebo motho a tla re fela ke so se kgatlhego e tlileng teng ya o setse o godile um ke godisitswe ke batsadi le boumama ba ba o phela mo pele ga bona o bona ba simolola sengwe gore ba kgone go nna le letseno um batsadi ba ka le bone ba na le dikgwebo tse di itseng gore ba di leka gale le gale so ga ntse o gona mo lapeng le ntseng jalo o bona gore motho ga sebe letseno le le nosi o tshwanetse a bone gore o leka yang o bona matlhaletsang so mme nna ne ke sena kgatlhego e tsa go tsena mo kgwebong mm. um kgatlhego e ne ke na le yone e ne le a go nna mo radiong o <laughs> nne wa sefofane wow okay mm ko sekolo gone o dirileng o ithutetseng ko sekolong ke thutetse human resource management ko university of technology mm. eh. mm -hmm. yaanong a re bue ka leungo lentle mobile spa eh lengo lentle le tshimolotse leng le dirang ko teng lengwe lentle e simolotse ngwaga e fetileng re neela ka ditirelo eh, mm. tsa di-spa services go batho ba ba ka yang ko lehelong la rona la spa le o ka re kry-yang ko lewatle guest house ko goview gone mo mahikeng gape re neela ka ditirelo tsa di-spa go bantsi ba sa kgoneng go ya ko lehelong la rona re ya ko go bona ra ba latela um gore re ba neele ka ditirelo tseo ee le le le le bereka ka ka ka ka go sedila kgotsa le bereka ka go sedila le ka go direng re bereka ka go sedila re bereka ka go dira manicures and pedicures re bereka gape le ka go ira make up ga kgwedi mm, mm. latelang e simolola re tle be re oketsa ditirelo tsa rona um ka ntlheng ya gore di-customera tsa rona di botsa ka ditirelo tse dingwe gore le di tse dingwe leng re kgone gape bona ba kgone go di dirisa mm, mm, mm, le e, wena yanong lerato la gago la dilo tse tsa bontle tse tsa bogosidila le tswa kae um di simolotsoga tshenkane ke bereka ko ne ke bereka teng gantsi ke tsamaya ke tsa leeta ka tiro um le go na le ke bone gap um ga ke gore ga go di-gest houses o go di-hoteleng tseo gore nne go ka nna maleba ga nka le ditirelo tseo tsa ditswa di le teng ka ntlheng ya gore tlebo o lapile o tlhoka go sedila o tlhoka go gore mmele wa gago kgone go phuthuloga ka ntlha ya gore sa dilo latelane tshwntse gape ke tseeletse ke ele helong le leng so ke bone gap gantse ke tsamaya ke bereka kone ke bereka teng ke bona gore ditirelo tseo nna di ka nna maleba fo nna ore gongwe le batho ba bangwe le bone ba ditlhoka ditirelo tseo so kgwebo e o simolotse with regards to gore ke pile that gap or ke solve kgwetlho eo mm mm-hmm. o ntse o bua e yone ka yone gape e ra leboga gore o ile mo mogare ga tsotsoletsegang tse o tsamaya o ile wa bona gore seno se se ka ntirela jaanong re tsele loeto la gago fela gore o tshimolotse jang ka iketlo ka iketlo kgato ka kgato seelo seno se dirisa se se maleba sa go tshimolola kgwebo ya gago o dirileng a one o setse o na le dilo re tsele re fe kakanyo fela le setshwantsho sa gore o dirileng gore o tshimolole kgwebo ya gago o simolola o o leba gore um o seka o bona gore a tirelo tse di tlisang tseo tsa kgwebo ya gago a di a tlhokega hmm. jaaka ke rile ke bone ya gap or ke bone kgwetlho ke bone gore kgwebo ya ka e tla nna the solution to kgwetlho yone eo nna ke e boneng hmm. so ka ya ka researcha ka senka dintho ka bona gore go ka tlhokagalang gore ke simolole kgwebo eo mm. mme ke setse ke buile le mothapi o mongwe o ne a bereka ko fa se sengwe fa gona o mahikeng mm. um ke dumalane gore o tla e tla nne mothapi and then o tla providang those services mm. and ga go setse go ntse jalo e be re re tsa go reka dilwana a simola le ene go bereka e beresetsa ba ke nang le bone ba di gore ke ba mm. bolela gore le itse gore re na le ditirelo tse di ntseng jaana re le spa and di di ka nna ba batho ba ba leng teng mo mahikeng um and re ka lelatela ko ditirong tse di hapaneng mme lona ko malapeng a lona re ka mm. Mm -hmm. hmm. hmm. Eh, eh, yano e ke ga e tshimolotse kgwebo ya lona yano e bentse e tla e tla ga le ntse le tla le itshimolola le ntse le le ka go kopantsha dilo tse tsotlhe tseno tse ke ke dikgwetlho tse feng tse le kopana le tsone um dikgwetlho tse nna kopaneng le tsone ke tsa gore ga o na le mothapi o na le batlhapi hmm. bathapi ba batso ba nna le maikarabelo gore ba na le di dilo tse bona ba tla batlang go di dira ko ntleng ga tiro ya gago so ga gontse yalo di baya kgwebo ya gago at a risk ka gore o ra your customers o ba raya ore o neela ka ditirelo tse di rileng hmm. mme ga tshwetse o dinyele ga o kgone go dinyela ka gore motho wena o mo thapileng ga a teng hmm. and ga nna ke sena skill tseo ga ke kgone go neela ka ditirelo tseo a ke re ke thapile motho wena o nang le skill nna ke mmakgwebo go bona gore kgwebo ya tsamaya e be ke bona gore ke hele motho o gore batho ba ke ba thapana ke ithute go sedila gore ke ithute ditirelo tseo tsa go sedila tsa di-star mo go bone a ka re nna ga ke na dithuto tseo ke bone gore ke tseye maele ao mo go bone ga ba ntse ba sedila di-customers yalo ke bone ke ba botse dipotso um re 'ire menu gore next time ga go na le motho o mongwe o tshwanetse re mo rute gore o tshwanetse a tshedile yang or o tshwanetse a a provideng service ya gore spa o e provider yang le nna e mpa mo maemong a gore ga go sena motho o ka dirang ditirelo tseo e le nna ke kgona go di dira mm-hmm. Mm-hmm. o mpolelele boisoko bo botlhokwa jwa go dira dipatlisiso tsa gore um go tlhokagala eng o ka neela baretsi eng kana baagi kana di-customer tsa go eng go botlhokwa go lo kana kang go dira dipatlisiso pele ga o ka tshimolola kgwebo um go botlhokwa thata gore motho a senke gore ditiro tse di tlisang ko bathong ba ke eng le gore a di a tlhokega mm. um ka le go kola sengwe se bitsa di-market research ka gore o tshwanetse gape o itse gore o computer le mang um hmm. le gore location e ha kae a wa go dirisa location we o patela rent go gongwe kapa o ya go bathong bao hmm. le gore hmm. ditirelo tse di tlisang ke tse di ntseng jang le gore di-price tsa gago o tshwanetse itse gore o computer le bomang ka di-price tse heng ditlhatlhwa and ga o tlisa ditirelo tshwanetse o ga o etsa go bona gore o compita le mang o bo o itse gore ditirelo tsa go tsone di a go harologana yang le tsa batho ba o compitang le bone hmm. gore o kgone go ngoka di-customers tsa gago gore ba tswe ko ba ye ko go wena hmm. Hmm. eh ke ntse ke lebeletse fa le ga bontsi ba nako ke bua le batho ba ba dirang ka di-beauty spa gore industry e ya gola eh o tla bo bona mamang beauty spa mamang hair and nails mamang massage and mm. what what le tsa go tshwana le tseo gore e kete kgaisano e ntsi e kwa godimo thata mo industryng e ya lona ya dilo tsa bontle eh dilo tsa go tlhokomela mebele ya batho matlalo dilo tsa go tshwana le tseo manala eh a go bonolo go phunyeletsa go tsenela mo go yone industry e ga go bonolo leo um ga go bonolo dikgwetlho di teng di dintsi hela o le motho wena tshwanetse o bona gore o ithutloetsa yang hmm. o tshwanetse o bona gore o ka o ka ira yang gore service ya ga gore kgwebo ya gago e harologane yang le ya batho ba bangwe hmm. o tla gona se ka e ka nna ne hmm. nna ke na le dikgwetlho tse dintsi mare ka ntlheng ya gore thotloetso ya ko lapeng a e teng le gore le ga gona le kgwetlho ba ntlha ba reng ya tsamaya o bone gore o ka dirisana jang le other organizations tse gongwe ba ka na le ditlhanki tse wena o ka tirisanang le bona um go na le restaurant e nngwe ya dijo e re irileng e marketing matrix ba e, ba nnele di-voucher um hmm. ka ntlheng ya gore i already have a good relationship le bona so ga ba nna di-voucher tseo tsa dijo nna my marketing strategy ke gore mongwe le mongwe tle batla go dirisa di-spa services tsaka ka tlhwatlho e mm. rileng ke mona voucher eo ya dijo gore tsamaya mm. o ye kwa go spenda twenty ranta eo mme o itseele gore mm. ga o ya ko restaurant eo ga ona go spenda twenty ranta eo hmm. so le bona ba itse gore increase di-sales tsa bone and le nna walk in ko hmm. so ke se se se bitsang marketing matrix mm. and mm. e ka atlega hela o itse gore o na le tirisano mmogo le batho ba bangwe ke re batho ba o nang le bone ba ya o dirisana mmogo sentle ba bereka mm. ko ditirelong tse di harologanang and ba go itlha ba go rekisa kwa ga le gore ga ba wa tshwara sentle ore ba itlha ba go senya ko ba yang teng mm-hmm. mare ka ntlheng ya gore o na le tirisano mmogo o tla kgona go ya go kokota ko kgorong ya mongwe morago. re ke nna boitshoko motshwari ke go dingweleng tsa tsa raditirelo tse rile go ka jang ya gago le kgwebo yaka e ka dirisana ehe kwa bofelong boitshoko re o teng mo mafaratlhatlheng re go um le facebook le instagram boitshoko ah, motshwari instagram le facebook jaaka mm-hmm. leungo lentle ko instagram on facebook diphoko leungo lentle motshwaro eh, ehe boitshoko re lebogile thata ke fela bontsi jwa batho ba itsetse eh go le gontsi go tswa mo go wena bogolo thata jang ba e le gore motho o na le kgatlhego go ka tshimolola kgwebo mme a sa itse gore a tshimolole ko kae le ba e le gore ba setse ba na le dilo mme motho ga itse gore a tshimolole ko kae re lebogile thata fela um o nnile thotloetso ko go ba le bantsi ma a lebogatlebo re lebogile ke ra leboga boitshokomotshwari wa lengwe le ntle mobile spa jaaka o setse utlwile gore ene o simolose jang le gore o netefatsa jang gore kgwebo ya gage e, e tswelela pele go dira sentle le gore ha se se botlhokwa se se tonna bagaetso gore e farologane jang le dikgwebo tse dingwe le ikutlwetse ka jalo go gore le wena o netefatse fela jalo gore kgwebo ya gago ga o tla ka yone e ntse e tshwana le tsa ba bangwe e go na le mo e tshwanetse e nne unique e farologane le tse dingwe mo teng